Radio Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi no kuri fm ku ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho muri uganda mudukurikira kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura i kisoro wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook instagram youtube na x ni voa radiyo yacu igitondo cyiza nshuti muduteze amatwi kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ugiye kubagezaho amakuru yo muri uyu mwanya mu mpera z'icyumweru dushoje hano i washington ambasade y'u Burundi yakoze ibirori byo kwizihiza imyaka mirongo itandatu n'ibiri ishize bubonye ubwigenge umunyamakuru w'ijwi ry'amerika abajije ambasaderi igihe Burundi buzafungurira imirongo ya fm y'ijwi ry'amerika muri icyo gihugu nizige yuko vuba akabazo aho kuba kari kagenze gashobora gutora ibinyinshi kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yari yavuze ati ibinyamakuru ntibivuge byitegembye uyu ni ambasaderi jean bosco barege uhagarariye uburundi muri amerika minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko yakuyeho burundu gahunda y'icyo gihugu yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntiyigeze ibasha kubakumira niger mali na burkina faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishyashya naho minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi kuri uyu wa mbere aragirira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi amakuru arambuye ni mu kanya gato ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare muri afurika y'uburengerazuba hari byo niger mali na burkina faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishya bishimangira ko bitajenjetse mu gufatanya inzira yo gusohoka mu muryango w'ubukungu na politiki uhuza ibihugu bya afurika y'uburengerazuba sedeyao uyu muryango wari umaze iminsi usaba ibihugu biyobowe igisirikare gusubira mu miyoborere ya demokarasi ayo masezerano yashyizweho umukono mu nama ya mbere y'umuryango mushya ibi bihugu byashinze biwita alliance of sahel states aes cyangwa umuryango uhuza ibihugu byo muri sahel isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibi bihugu ni ikimenyetso ko bifitanye ubufatanye bwa hafi muri aka karere ka sahel yo hagati kazahajwe n'umutekano muke abasirikare bategeka ibi bihugu bitatu bafashe ubutegetsi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu bahise bahagarika ubufatanye n'ibihugu byo mu karere ndetse n'iby'uburayi na amerika perezida wa nigeri abdurahman tiyani yavuze ko iyi nama y'umuryango w'ibihugu byo muri sahel ari umusaruro wo kwiyemeza n'ubushake ibihugu bisangiye wo kugarura ubusugire bwabyo gushyira umukono ku masezerano atangiza iri huriro rishya ry'ibi bihugu biremeza ku mugaragaro ko niger mali na burkina faso bidashaka umuryango w'ubukungu na politiki wa sedao uhuza ibihugu cumi na bitanu byo muri afurika y'uburengerazuba aya masezerano yashyizweho umukono hasigaye umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa sedao wagumye kwingingira ibihugu kuwugarukamo baterane niger mali na burkina faso bishinja sedao guteshuka ku mahame shingiro yigenga no kunanirwa guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abarwanyi b'abajihadiste mu kwezi kwa gatatu ibihugu uko ari bitatu byemeranyije gushyiraho ingabo bihuriyeho zo guhangana n'icyo kibazo kimaze guhitana abarirwa mu bihumbi no gukura mu byabo abagera kuri miliyoni eshatu minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi kuri uyu wa mbere aragira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi ni uruzinduko rubaye muri iki gihe burusiya bufitanye umubano n'ubushinwa ubuhinde bufata nka mukeba abakurikiranira hafi bya politiki y'ubuhinde baravuga ko muri uru ruzinduko modi ateganya kugirana ibiganiro na perezida vladimir putin ku wa kabiri bizaba bigamije gukuraho urwikekwe ko umubano w'ibihugu bicuditse igihe kirekire waba warajemo kirogoya iyi nama bazagirana izaba ibaye bwa mbere kuva uburusiya bwatera ukraine ubuhinde bwirinze kwivanga muri iki kibazo ntibwigeze bwamagana iyi ntambara cyangwa ngo bwitabire ibihano ibihugu by'uburayi na amerika byafatiye uburusiya nubwo abakuru b'ibihugu by'uburusiya n'ubuhinde bagirana inama buri mwaka kuva mwaka w'ibihumbi bibiri bari batarongera guhura kuva vladimir putin asuye umurwa mukuru w'ubuhinde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe
Washington ijwi rya Amerika.
Ubufaransa amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yitabiriwe ku rugero ruri hejuru rw'amatora aheruka yo mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri ni amatora ishyaka rya national rally ritsimbaraye ku bya kera rishobora kugaragazamo ingufu gusa nubwo rishobora kubona intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora kutabona ubwiganze haramutse habuze ishyaka ribona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko y'ubufaransa bishobora kuba igihato ku butegetsi bwa perezida macron bigatiza umurindi imidugararo n'idindira ry'ibikorwa bya leta muri iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri mu bukungu mu bikoresha ifaranga ry'uburayi iyero ishyaka national rally riramutse ritsinze bwaba bubaye ubwa mbere ishyaka ritsimbaraye ku bya kera rigiye ku buyobozi kuva mu ntambara y'isi ya kabiri mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mu rusange kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahere ku birori byo kwizihiza imyaka mirongo itandatu n'ibiri y'ubwigenge bw'uburundi yabereye hano i washington dc mu mpera z'icyumweru dushoje ku cyicaro cya ambasade y'uburundi byitabiriwe n'abarundi baba muri amerika ndetse n'abatumiwe baturuka mu bindi bihugu mugenzi wacu horiane itangishaka yari yabyitabiriye yitwaje mikoro ye ahurirayo na jeff campbell na sara padula wungirije umuyobozi w'ibiro bishinzwe afurika muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika
ndabaramukije mwese urakoze ambasaderi nitwa jeff kempler nshinzwe uburundi muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga reka mfate uyu mwanya nshimira ambasaderi na madamu we n'abarundi baba mu mahanga bateguye ibirori byiza cyane nongere nk'ikaze abo dukorana mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga kuko bifatanije natwe iki ni igikorwa gifite ibisobanuro bikomeye ku mubano uburundi bufitanye na amerika twiteze byinshi ku mubano uri hagati y'amerika n'uburundi
murakoze ambasaderi kuri iyo ndamutso y'urukundo nitwa sera padula wo mu biro bijejwe afurika akarere kari hagati y'umugabane abo twagendanye turi n'iteka kuba turi kumwe namwe kuri uno munsi aho uburundi buriko burahimbaza imyaka mirongo itandatu n'ibiri bwikukiye ku bwanje biranezera cyane kubona ibihugu byombi bifise amatariki yegeranye yo guhimbaza ukwikukira kwabyo ni ibihe bihambaye ku migenderanire hagati y'uburundi na amerika ambasaderi turanejejwe no kuba uheruka gushingwa aya mabanga yo guserukira leta yanyu ngaha muri washington dc kandi turanezerewe kuba dufise umwambasaderi umushasha i bujumbura nk'uko ambasaderi peterson yabwiye umukuru w'igihugu cyanyu aciye iminsi mikenya leta ya amerika yiteguriye gukorana na leta yanyu hamwe n'abanyagihugu uburundi
auguste burundi umuririmbyi azwi cyane mu burundi no hano muri leta zunze ubumwe za amerika kandi akunze kuririmba indirimbo zihayagiza imico kama y'igihugu cy'uburundi uri hano kuri rino sango ryo guhimbaza ukwikukira k'uburundi ku nshuro ya mirongo itandatu na kabiri bisigura iki ku mujene nkawe yatumiwe kugira ngo ashobore kunezereza abantu ashobore kuririmbira abantu kuri rino sango ku munsi uhambaye nk'uyu bisigura iki kuri wewe murakoze cyane ku kibazo cyiza ni ukuvuga ko ukunda imico n'akaranga by'igihugu cyacu cyangwa gukunda uburundi bwacu ni ibintu nakuranye abenshi twagiye turakorana barabizi kuva kera rero bica bisigura yuko za ndoto zanje imba ndimwo mba ndiko ndakunda ndashaka kugira ngo menyekanishe imico n'akaranga by'uburundi ncamona ko rero ko n'igihugu cyangwa se abantu mu bice bitandukanye kuba babigomwe cyangwa bakaba bashaka kubifasha bifata rero ko ari ya nyishu y'ibyo ndiko ndashaka gushikako ndabibona ko ari imana ariko irabikora ego none nk'ijambo nyamukuru ambasaderi yashikirije mwaryakiriye gute nk'abajene bashoboye kwitaba rino sango ijambo rya ambasaderi mwaryakiriye gute ijambo rya ambasaderi yavuze neza cyane murabona ko uno munsi uburundi bugeze ahandi kuko abajene cyangwa se ugwaruka mu kirundi urabona ko dusigaye duhabwa ijambo agaciro n'agateka ibyo nicyo twe twararabuze kuva kera kugira ngo umujene ukomaze mu mico y'i Burundi bavuga yuko umu- umujene ni umwana ariko bakibaye ko ibyiyumviro bikomeye cyangwa se ibyiyumviro byogera kure biba mu bajene uno munsi bari kwiga amashuri meza ko hatembera ibihugu bitandukanye uno munsi w'ambasaderi ko bavuze rya jambo byanezereye cyane nabonye ko ari kimwe mu nyishu twari dukeneye kuva kera yanyota twari dufite two tura- turaronka amazi yo kuyimanuza nibataka byo gushimira imana no gushimira igihugu cyacu cy'u Burundi none kuri izo nguvu abajene twumva mufise n'ivyumviro vyinshi ni igiki nyamukuru mubona mushobora guterera haba ari mu barundi bari ngaha muri diaspora canke abarundi bari mu gihugu kuri wewe eh, ikikuraje ishinga ku bijanye n'iterambere ry'igihugu co bari nk'ikihe nk'umurundi aba hanze Ah, nk'uko mu ndirimbo mwabyumvise dukunda uburundi tubukundisha abandi ntidushaka gukunda ku abantu ntashobora gukunda uburundi atari twabanze kubukunda kubukunda nabwo hariho kubukorera no kubwamamaza ibyo bintu nabyo mu kubikora turakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu hano tugapagasa kuburyo kuva kera ba sogokuru barapagasa ariko bagatwara mu miryango ni ukuvuga nimba uno munsi je mfi- noba na- mfise ahantu mfise abakozi babiri nawe ukagira babiri undi babiri ubukene ko turavuga ejo na ya mbonakazo y'igihugu tuzoyishikako umugabo wifuciye mu diaspora nta gihugu na kimwe nzi kiba cyateye imbere kitatejwe imbere n'abantu basohotse igihugu bakajya gupagasa nibaza ko rero nitwa turi kumwe twese tukavyumva kumwe abarundi twese muri rusange tukavyumva si ngombwa ko duhuza umugambwe si ngombwa ko duhuza ubwoko si ngombwa ko duhuza intara mubwo duhuye ko turi abarundi igihugu ari cyacu twese ari umuvyeyi wacu nibaza ko rero hagati y'ivyo ibintu bizogira na- neza cane na cane cane twebwe urwaruka nitwe dufise inguvu nyinshi zo ku- zo kureba akahise tukagateguramo kazoza hama tugahabwa umwanya nk'uwo twahawe ivyumviro byacu bakavyumva ego auguste burundi turagushimiye cyane ku kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika mugenzi wacu oriyani itanga ishaka aganira na bamwe mu bitabiriye ibyo birori yaganiriye kandi na ambasaderi jean bosco barenge uhagarariye uburundi muri amerika abanza kumubaza ijambo yabwiye abitabiriye ibyo birori na gahunda yo gufungura umurongo wa fm w'ijwi ry'amerika mu burundi mu gihugu ca amerika aho ubuserukizi bw'uburundi bukorera aha ubuserukira uburundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika bahuriye kugira ngo duhimbaze umunsi uburundi bumaze imyaka mirongo itandatu n'ibiri buhabuje intahe yo kwikukira uwo munsi ukaba usanzwe wahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko umwaka utashe rero wahimbajwe itariki imwe mu kakaru mu gihugu iwacu ariko umunsi wa mbere mugabo kubera ukugene ibintu by'akazi no bimeze ntibyakunda ko tuca tuwuhimbaza uwo munsi byiza twari kugira ngo abarundi bava hirya no hino bashobore kuba bari hano nico gituma twaciye tubishyira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi ariryo twashikirije ni uko iyi myaka mirongo itandatu irangiye uburundi buhabuje intahe yo kwikukira ari intambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku civugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri ni uko igihugu kiba gifise umwidegemvyo mu by'ubutunzi icyo rero nico civugo nyamukuru nico nanagarutse ko mu jambo nashikirije hanyuma rero ico nasavye gikomeye nasavye abarundi baba hano ku bwa mbere na mbere twugira ubumwe tukaba umwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi ushoboke nabasavye yuko ivyo babona ivyo biga hano ivyo bafise hano ubwo bumenyi bo baronse baja kubushira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegemvyo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushikira no kuri ya mbona kazoza y'ibihumbi bibiri mirongo ine ibihumbi bibiri mirongo itandatu ya nyir'icyubahiro mu gihugu cacu cyiza cy'u Burundi ego twabonye yuko ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi Eh, nabo nyene mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo perezida joe biden iki eh, kuri uno munsi bifatanyije namwe ku vyo muba mwaganiriye ku vyo muba mwifuza ku biro vyabo murakoze cyane nk'uko mubivuze ntanezerewe kuko nabonye bantubikiye abantu babiri byampimbaye nk'uko mubivuze ujejwe icegera c'ujejwe afurika hamwe n'uwujejwe uburundi twasabye cyane mbere twanahuriye ko ni uko nk'uko nabo nyine yabivuze uburundi na leta zunze ubumwe za amerika twobandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yabivuze no mu ijambo ku byerekeye cyane cyane umuyaga nkuba kuko muri azi umuyaga nkuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa power africa mu cyongereza niwo mugambi uriko urakorerwako cyane kandi no mu burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'uwurongoye iwacu no mu karere afise ibiri nayirobi nawe yari muri ibi birori yari yaduteye iteka arahashika uwo mugambi rero uriko urakorerwako cyane hamwe rero n'iyindi migambi nk'uko mwumvise yabivuze ibyo bya malariya byo kurwanya malariya n'iyindi migambi itandukanye ibyo rero n'ibikorwa bitandukanye bikorwa na leta zunze ubumwe za amerika kandi n'ubundi twasubiye gusaba yuko tworushizaho kubishirako inguvu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyaga nkuba ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyaga nkuba ukwiye icyo rero naco kikaba ari ikintu bariko barakorera ko mbere aho uwo mugambi twifuza yuko mu myaka indwi igihugu cy'u Burundi coba kimaze gushika ku mirongo irindwi kwijana y'umuyaga nkuba aho ndiko ndavuga n'ahari ya ruguru mu misozi wacu ruguru ahariho hose mbere n'umushikanganje arabe ivy'umuyaga nkuba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanya kandi kuko uwo mugambi nk'uko nabivuze igihe ntanga amakete kwa perezida joe biden yarawugarutse karabishimangira kandi urumva ko biriko biragenda neza muri kino gihe uburundi buri buca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane ku bijyanye n'ibura ry'igitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse murakoze cyane nk'uko mubivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi atanu muri amezi atanu ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu maleta atandukanye murazi yuko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma nshitse hano nahuye bafise imigwi itandukanye rero nka bose nagerageje kuvugana bamwe bamwe bose mu migwi yabo kandi twaraganiriye neza uburundi burafise ibibazo bitandukanye kandi uravye neza si uburundi gusa ni ibihugu bitandukanye muri afurika hari iki kibazo co kubura hariho kubura kw'amadolari hanyuma ibihugu rero kubera bitanganye ubutunzi ntibibabara co kimwe rero ngarutse iwacu bica bituma tubura ibintu bimwe bimwe nk'igitoro n'ibindi ico ni ikibazo turiko turagwana naco kandi leta iriko iragereza uko ishoboye mugabo rero nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu nsaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe yo kuraba ingene twoza turagerageza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cacu ico rero ni ikintu uno munsi ntoca mvuga ngo kizogenda uko mugabo ico nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi bumwe dushobora kugishikako ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambasaderi barege tutababajije akabazo ka fm radiyo ijwi rya amerika mu gihugu hagati ntigisamirana mbega hoba hari e, intambwe yoba iriko irigwa kugira ngo ico kibazo gikemuke e, kugira ngo no mu burundi hagati uretse muri amerika honyine no mu bindi bihugu ariko mu burundi naho nyine radiyo ijwi rya amerika ishobore gusamirana murakoze cyane jewe ico kibazo ndazi yuko nka BBC ndazi igihe ntarava mu Burundi barigeze no kuza barakora ikiganiro na nyine icubahiro umukuru w'igihugu kuco gihe nari nkijejwe ivyo kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ibiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha amakuru ibyo bita conseil national de la communication nizigiye yuko vuba akabaza aho kuba kari kageze gashobora gutorerwa inyishu kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari yavuze ati ibinyamakuru ntibivuge byidegemvye kandi urumva ko nk'uko nabivuze na bbc baraje baratanga ikiganiro niho nari naravyibone nizigiye yuko rero ngira ngo vuba ijwi rya amerika bashobora kuvugana n'abajejwe ivyo kumenyesha amakuru ngira ngo mu minsi itari myinshi ikibazo kigatorera umuti
minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza Keir Starmer yaraye atangaje ko azavanaho burundu umugambi utavugwaho rumwe wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza iki cyemezo ni kimwe mu bya mbere ubutegetsi bwe bufashe kuva yatsinda amatora ubutegetsi bw'abatsimbaraye ku bya kera asimbuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri bwari bwatangaje ko buzohereza mu Rwanda bimukira baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza buvuga ko iki gikorwa kizarangiza ibibazo by'abimukira baza muri icyo gihugu bakoresheje amato mato gusa nta mwimukira n'umwe woherejwe mu rwanda kubera ko icyo cyemezo cyatambamiwe n'ubutabera bw'ubwongereza mu kiganiro kigenewe abanyamakuru yakoze bwa mbere kuva abaye minisitiri w'intebe stama yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira mu rwanda nta kimaze kuko niyo ikurikizwa yajyaga koherezayo abimukira babarirwa kuri rimwe ku ijana gusa bityo ikaba ntacyo yajyaga gufasha mu kubakumira aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntiyigeze ibasha kubakumira nimurebe umubare w'amaze kwinjira mu mezi atandatu arenga gato ya mbere y'umwaka ni umubare uruta w'ikindi gihe cyose ngiki ikibazo dusigiwe n'abo dusimbuye ariko akazi karatangiye kandi tuzahindura ibintu vuba bishoboka Stama yavuze ko hadashobora gukomeza icyo yise ibikorwa bigamije gushimisha rubanda bidafite icyo bikemura ku kibazo cyo gukumira abimukira ikibazo cyo guhagarika abimukira bambuka bava mu bufaransa bakinjira mu bwongereza nicyo cyumvikanye cyane mu byumweru bitandatu byo kwiyamamariza umwanya wa minisitiri w'intebe mu bwongereza mu gihe ababishyigikiye bavuga ko cyajyaga guca intege burundu abatwara abantu muri ubwo buryo ababinenga bavuga ko gahunda yo kubohereza mu rwanda ari iy'ubugome kandi itajyaga kugira icyo itanga mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rwemeje ko uyu mugambi unyuranye n'amategeko rwavuze ko u rwanda rudashobora gufatwa nk'igihugu gitekanye cyabakira bituma abaminisitiri basinya amasezerano mashya n'iki gihugu bahitisha n'itegeko ryemera kurenga kuri icyo cyemezo imiryango inyuranye y'uburenganzira bwa muntu yakemanze iyo mikorere yitambamira mu nkiko leta y'ubwongereza yamaze guha u rwanda miliyoni amagana z'amapawundi agenewe gushakira amacumbi abimukire bagomba koherezwa no guha akazi abakozi bashinzwe gukora ibyerekeye kubakira aya mafaranga ubwongereza ntibushobora kuzayasubizwa sitama yavuze ko leta ye izashyiraho ingabo zishinzwe kurinda imipaka zizaba zigizwe n'abapolisi abashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu n'abashinjacyaha bazakorana n'ibigo mpuzamahanga guhagarika abinjiza abantu mu buryo butemewe Starmer yatsinze amatora n'amajwi menshi mu mateka ya vuba aha y'ubwongereza bituma wa minisitiri w'intebe ukomeye kurusha abandi bategetse ubwongereza kuva igihe cya Tony Blair gusa ategerejwe n'ibibazo bitoroshye birimo guteza imbere imirimo ya leta no kuvugurura ubukungu bujegajega mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ku biro bye biri Downing Street Starmer yashubije ibibazo binyuranye abazwa kenshi kuri gahunda y'uko ateganya kuzubahiriza amasezerano ye yo gukemura ibibazo igihugu cye gifite n'igihe azabikorera gusa hatanze ibisubizo bike ku byerekeye gahunda nyirizina afitiye ibyo bibazo amakuru ku ijwi ry'amerika tuyakomereze ku makuru y'imikino duhereye mu burundi aho irushanwa ry'umukino wa basketball muri iki gihugu rihuza amakipe umunani ryatangiye kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje imikino yo mu ikubitiro amakipe abiri urunani na dinamo niyo yonyine yatsinze desire hatungimana
abo n'abakunzi ba basketball bari bishikiye ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino mu gisagara cya bujumbura kwirabira uko ihiganwa ry'uno mwaka rizoba ryifashe bano barashima uko imigwi yabo yiyubatse bafite icyizere ko bagiye kuzobona ihiganwa rikomeye cyane abakinnyi nibamara kumenyerana benshi bahora bakinira kuri teri yugaye ariko ku buryo bumenyerera izuba n'akantu ni ibintu bigoye urabona yuko abasanzwe bahasanzwe nibo bariko barigaragaza muri zino mace twizere yuko n'amarukuru yacu azomenyera agaheza bakatwereka mace nziza cyane nubwo bariko batwereka nziza bazatwereka vyiza bisumba twasuye ku kivuyu turaryohewe abakinnyi turiko turazana mbere ndetse n'andi ma ekipe gahunda y'agakuru keza yarikomeje ariko arikomeza kugira nayo arabe ko hari intambwe yindi botera kugira nabo baze baserukire igihugu ubu rero turaryohera abantu bose twasuye ku mupira turabona duteramira zimwe twasanga abantu bicaye ku mabarabara ubu tugenda ku kigo cy'umupira w'amaboko tukaraba imana ishimwe kizigenza w'umugwi wa dinamo alvan nziza aremeza ko ababarongoye baguze abakinnyi beza asaba abakunzi babo kubaba hafi ni mu gihe ku wa gatandatu w'inondwi dutanguye hazoca uwambaye hagati y'urunani na dinamo imigwi ikomeye kandi ikebana cyane tubwira ko abafana babandanya bazana dushyigikira inkino ziracyari nyinshi ego dinamo n'urunani turazi iyo bihuye nkene biba bimeze mugabo nibaza ko urukino rumwe rumwe rwose turutegura ukwago tukabanza tukitegura abakunzi ba dinamo bakabandanya baza kudushikira mu nkino izo arizo zose mu gihe abakinnyi n'abakunzi ba basketball babona ko bagiye kubona inkino zo rwego rwo hejuru hari agakiza josue amenyereza umugwi wa tigers nk'umuhinga aratubwira akabirya k'iri higanwa ry'uno mwaka kabijya muri uwo mwaka ni uko tugiye kubona abakinnyi benshi bakinnye bare umwaka uheze urabye nka efekitifu ya dinamo ni efekitifu yatwaye muri bare urabye urunani abakinnyi yazanye urabona ko dufite abakinnyi barenga cumi bakinnye bare muri faze za nyuma urinze ubona abakinnyi babiri batatu bakinnye finale ya bare basiketi y'uru burundi urabona ko yagize ku rundi rwego rwo hejuru barazana izo egisperiyanse baratuma twebwe abamenyereza natwe dukoresha ingufu nyinshi twongeza ubumenyi turatuma abana b'abarundi bacu bari kubaraduzana ivo cyane ko bashaka kuduga ku rugezo rurengeye ubwo bari bafize ko rwukina n'umuntu yakinye bare ko umeze kose arakuduza indirectement abo bakinnyi b'abanyamahanga uko biyongera niko inkino ziryoha ariko hari n'abubwo bwinshi butera impungenge bavuga ko abana b'abarundi umwanya wo gukina ugiye kuzoba muto cyane narirya atamubare ntarengwa uhari ku banyamahanga umumenyereza haragakiza yabwiye ijwi rya amerika ko wewe atampungenge abibonamwo nibaza ko igikorwa kinini gihagaze kubamenyereza abana tutababaye hafi turashobora gutakaza ekipi nasiyonari umva hori nini niyo abakoci wo kumenya ati uyu mwana mukeneye dapetu nibo bana dufise b'igihugu nibo bana b'izo ekipe abandi tububakira ko marafori ya tuwamwa makamsanga ari tuwamwa katremwa ariko pepiniye turayikeneye naho iwacu nibaza ko je nk'umumenyereza nta mwana nk'uyo nota hasi ahubwo ndamudugiriza hamwe n'abandi ko manzi ko aribo amfitiye ekipe mu minwe imigwi yose uko ari umunani izokina inkino cumi na zine ine ya mbere icikina inkino za kamarampaka ubaye uwa mbere aserukira uburundi muri basketball africa league bal desire atungimana kigali ijwi rya amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho ikipe ya aprfc iri dar es salaam muri tanzania aho yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya sekafa jean claude munyandinda arakomeza iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda ku ikubitiro izacakirana na singida black stars yo muri tanzania uyu mukino uteganyijwe mu ijoro ry'ejo kwa kabiri aprfc izakurikizaho ikipe ya elmerik bentui yo muri sudani y'epfo kuwa gatanu w'iki cyumweru umukino wa gatatu ari wa nyuma mu itsinda uzahuza aprfc na villa sports club yo muri uganda kuwa mbere y'icyumweru gitaha muri iri rushanwa rya sekafa kagame cup rizatangira ejo kuwa kabiri amakipe cumi n'abiri niyo azahatana agabanyije mu matsinda atatu itsinda rya mbere rigizwe na coastal union yo muri tanzania tanzania alwadi yo muri sudani jku yo mu birwa bya zanzibari na dekaheda fc yo muri somaliya amakipe ane yo mu itsinda rya kabiri ni al hilal yo muri sudani gormaya yo muri kenya red arrows yo muri zambia na telecom fc yo muri jibuti mu itsinda rya gatatu dusangamo apr fc yo mu rwanda villa sports club yo muri uganda singida black stars yo muri tanzania na elmerik bentui yo muri sudani y'epfo ikipe izaba iya mbere muri buri tsinda kongeraho ikipe ya kabiri izaba yitwaye neza mu matsinda yose uko ari atatu zizahita zibona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza amakipe cumi n'atandatu niyo yagombaga kwitabira iri rushanwa rya sekafa kagame cup ariko atanu muri yo yahise asezera igitaraganya ayo makipe yikuye mu irushanwa ritaranatangira ni simba sports club young africans na azamu fc zo muri tanzania vitalo fc mu burundi na tupisan mazembe yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo tukiri umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda yashyizwe mu itsinda rya kane mu matsinda cumi n'abiri yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu muri maroke muri tombora yabaye mu mpera z'icyumweru icyumweru gishize i Johannesburg muri Afurika y'Epfo amavubi yisanze hamwe na Nigeria, Libya na Benin. Umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru aratubwira ingano y'amahirwe y'ikipe y'u Rwanda yo kuba yakwambuka itsinda ryayo igatsindira kujya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku nshuro ya kabiri.
Ni umwanya mwiza wo kugira ngo bafate bicare barebe yaba Nigeria tuzakina cyangwa se twaranakinnye hari imikino twagiye dukina nayo Benin turasanganywe. Nkaba navuga rero yuko ari umwanya mwiza wo kugira ngo basubiremo barebe imikino bagiye bakina ibashe kugira icyo ibigira bigisha babashe kureba bashobora kuboneka muri ebyiri za mbere kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya nigeria niyo ya nyuma mu gushaka tike y'igikombe cy'isi muri iryo tsinda turimo kandi turi kumwe nayo nubwo tutarahura nayo ariko nayo ifite tageti yo kuvuga iti kuki amavubi tutayavanaho amanota gusa ni urugamba iki gikombe cya mirongo itatu na gatanu cy'ibihugu mu mupira w'amaguru kizakinirwa muri maroke kuva mu mpera z'umwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu kugeza mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu amakipe y'ibihugu makumyabiri n'ane niyo azaseruka ni ukuvuga kuvuga amakipe azaba yaje mu myanya ibiri ya mbere mu matsinda yose uko ari cumi n'abiri jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwirirwa amahoro n'amahirwe